muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi mwumvira radiyo ijwi rya amerika muri aka kanya kuri metero 19 na metero 22 ni ukuvuga ku mirongo migufi mu rwanda muradukurikira kuri fm 93 n'ibice bitatu karongi na fm 104 n'ibice bitatu i kigali duhere ku ngingo z'ingenzi z'aya makuru kandi mbaha n'ikaze uburundi bufite ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyane urumva rero hari ibibazo bitari bike ahubwo niba bihagurukire twese tujye hamwe kugira ngo tuba ingene ibibazo byotora umuti kuko biguma biduga ku munota ku munota ntawe uzi bizogarukira gabriel rufyiri ni umuyobozi w'ishyirahamwe orcom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta mu burundi abarundi b'impunzi imurongwe bugarijwe n'icyorezo cya kolera umuryango w'ubumwe bw'uburayi wongerereye u rwanda inkunga ku basirikare barwo bari muri mozambique naho mu ntambara yo muri ukraine perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi bibaye ngombwa aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi ku maradiyo yanyu nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu kanya gato gashize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ugiye guha ingabo z'u rwanda ziri muri mozambique andi mayero miliyoni makumyabiri ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni makumyabiri n'imwe fidele niyo ngabo kuri iyi nkuru iyo ngingo yongereje inshuro zibiri amafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryari ryemeye gutanga imbere yaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri joseph borel icegera c'umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yatangaje ko kuba inteko z'u rwanda ziri muri mozambique byafashije bikomeye kugira intambwe muri ico gihugu mu bijanye n'umutekano kandi ko zigikenewe cane muri ico gihugu yongeye avuga ko gutanga amafaranga agenewe kuzifasha mu gikorwa cazo vyerekana ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya rishigikiye inyishu z'abanyafurika ku bibazo vyabo naho ingingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yari yitezwe yarateye ibibazo yafashwe habanje gusabwa ko iryo shirahamwe rishobora guhindura rigahagarika amafaranga rizoba ryatanze n'iyo u Rwanda rwayakoresha mu bikorwa vyarwo ahandi atari muri Mozambique ububirigi nico gihugu cashimikiye cane kuri ico kibazo ico gihugu kirabandanya kwiyamiriza uruhara u Rwanda rufise mu gufasha umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Somaliland umuyobozi w'ishyaka wa dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi abdirahamani abdulahi yatsinze perezida ucyuye igihe muse abdi ni ibivuye mu matora yabaye ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi ibindi kuri iyi nkuru frederic nkundikije abdirahmani mohamed abdulahi arongoye umugambwe wa dani utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iyo ntara niwe yatsinze ayo matora yabaye mu ndwi iheze n'amajwi arenga mirongo itanu ku ijana abdulahi afise imyaka mirongo itandatu n'icenda yarabaye umukuru w'inama nshingamateka ya somaliya mu bihumbi bibiri na gatanu uyu mugambwe wiwe wiyamamaje ushira imbere imigambi yo kunagura intwaro ya demokarasi hamwe no gutsimbataza ubumwe mu banyagihugu abarongoye uwo mugambwe baremereye kandi abanyagihugu kunagura ubutunzi hamwe no kurwanya ubushomeri mu bakiri bato perezida muse bihi abdi w'umugambwe uri ku butegetsi kolmiye yaronse amajwi mirongo itatu ku ijana gusa mu kiringo yaramaze ku butegetsi yarakoze ibishobotse byose kugira ngo somaliland yemerwe mu makungu ayo matora yabaye mu ndwi iheze yari yarasibijwe inshuro zibiri mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri kubera imvo zitandukanye zirimwo ubukene bw'umutahe wo kuyatunganya somaliland yiyongoye kuri somaliya mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na rimwe yatunganije leta yayo ifaranga ryayo hamwe n'inzego zijejwe gucungira umutekano naho amakungu atayishigikiye amasezerano aherutse kuba hagati ya somaliland n'igihugu kibanyi ca ethiopia giha ethiopia uburenganzira bwo gushikira no gukoresha iyo hari ocean india maze naco kikemera ko somaliland ari igihugu cigenga yaratumye haba uruhagarara rwa politike hagati ya ethiopia na somaliya somaliya kirega ethiopia ko ibangamiye imbibe zacu
somaliya somaliland noneho tujye muri sudani aho intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika tom periyero asaba agahenge no gufungura inzira z'imfashanyo fideli niyo ngabo tom periyero yavuze ko gutanga izindi mfashanyo mu buryo bwihutirwa muri sudani ari ibintu bishobora gukiza ubuzima bw'abantu batari bake mu bakeneye imfashanyo kurusha abandi muri sudani yabiganiye n'abategetsi ba leta ya sudani bari mu mukuru w'inama y'ubuyobozi wa sudani abdel fatah al buran mu rugendo yagize muri icyo gihugu ku munsi w'imana periyero yavuze ko anejerejwe no kubona ko hari intambwe ziriko zirashikwa ko yamara ko amakungu akeneye kubona ko hari izindi ntambwe zikozwe periyero yatangaje ko icyo amerika ishaka gushika ko ari uko ingwano ihagarara ubwa mbere na mbere abagwanya ubutegetsi bakava mu bice bigaruriye maze abanyagihugu bagashobora gusubira mu buzima busanzwe kandi imfashanyo zigashobora kubashikira
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tujye muri brezil aho abakuru b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi bagize jeva bateraniye uyu ni umunsi wa nyuma barasaba ko imfashanyo ziyongera muri mu ntara ya gaza yo muri palestina fideli niyo ngabo abo bategetsi barashikirije hamwe itangazo rya nyuma mu ijoro ryo ku munsi wa mbere urwandiko bashikirije rurimo akamo kuko haba amasezerano ku rwego mpuzamakungu yo kurwanya inzara guha imfashanyo kurushiriza intara ya gaza hamwe no guhagarika ingwano muri ukraine urwandiko rwavuze byinshi muri rusange ariko nta bintu bigaragara rwashize habona rwasabye kandi ko haba muri kazoza amatagisi ku batunzi bakomeye cyane ku isi hamwe no guhindura ibintu ku buryo ibihugu ntayigarizwa bigize urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi byongerezwa aho kuba bitanu gusa nk'uko ibintu biri muri iki gihe mu ntango y'iminsi itatu y'inama y'abategetsi b'ibihugu mirongo ibiri biteye imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi izorangira icese wese kuri uyu wa gatatu abahinga bari bafite amazinda ko perezida wa brazil louis inacio lula da silva yari gushobora kumvisha abo bategetsi bari bakoraniye mu gihugu ciwe ku bijanye no gushika ku masezerano ayo ari yo yose ivyo kubera ukutamenya iyo ibintu bizogenda ku ntwaro yimirije ya perezida yatsinze amatora muri amerika donald trump n'icyuka kibi mu makungu gifatiye ku ngwano mu buseruko bwo hagati bw'isi na ukraine
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko facebook na youtube ni kuri vewa radiyo yacu aho hose kandi ibiganiro n'amakuru igihe cyose mushobora kubihasanga mu burundi ishyirahamwe orucom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryemeza ko ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyabaye ndanze diane ninazwe yaduteguriye inkuru irambuye urwandiko rw'impapuro indwi iryo shirahamwe ryarungikiye abamenyeshamakuru risigura iki kibazo ruvuga ko ibiciro vy'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi ku munsi vyaduze bivuye ahanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro uburundi bufise olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa kane k'uno mwaka gushika mu rukwa cumi na rimwe turimwo umukate umwe akarorero wavuye ku bihumbi bibiri n'amajana atanu vy'amafaranga y'amarundi uja ku bihumbi bitanu ikiro c'isukari kiva kuri bibiri n'amajana atatu kija ku bihumbi cumi ic'ibiharage vyumye kiva ku bihumbi bine n'amajana umunani kija kuri bitandatu n'amajana atanu ic'ibigori vyumye cavuye ku gihumbi n'amajana umunani kija kuri bibiri n'amajana umunani ku bindi biciro ikiro c'ibiraya bisanzwe cavuye ku gihumbi n'amajana icenda kija kuri bibiri n'amajana atanu ibiraya vya ruhengeri biva ku gihumbi n'amajana icenda bija kuri ibihumbi bitatu ikiro c'inyama y'inka irimwo amagufa kiva ku bihumbi cumi na bitanu kija ku bihumbi mirongo ibiri na bine iy'umusoso nayo iva ku bihumbi cumi n'indwi ija ku bihumbi mirongo itatu iritiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa ibihumbi mirongo itanu na bitatu mu kwezi kwa kane ubu zigeze ku bihumbi mirongo umunani na bitanu iritiro cumi z'amavuta yitwa amaoki akorerwa mu burundi zavuye ku bihumbi mirongo irindwi n'icenda zija ku bihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitanu umufuko w'umunyu urimwo ibiro mirongo ibiri na bitanu wahora ugurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ubu ugeze ku bihumbi mirongo itanu na bitanu ibinyobwa bikorwa n'ishirahamwe ryo mu burundi brarudi navyo nyene vyaraduze icupa ry'ikiyeri kimwe co mu bwoko bwa amstel ryavuye ku bihumbi bitatu rija kuri bitanu ikiyeri ca primus cahora kigurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu kigeze kuri bine ifana imwe nayo yahora ku gihumbi n'amajana atandatu ubu igurwa bibiri n'amajana atanu igisata c'uburaro naco nyene olicom yemeza ko yakozemwo amatohoza isanga carashikiriwe umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku bihumbi mirongo ine na bitanu uja ku bihumbi mirongo irindwi inzu y'icumba kimwe yakoteshwa ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu mu kwezi kwa kane ubu ikoteshwa ibihumbi amajana atanu y'ivyumba bitatu nayo yahora ku bihumbi amajana atatu ku kwezi ubu igeze ku bihumbi amajana indwi na mirongo itanu hambavu y'ibi vya nkenerwa olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cane iryo shirahamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemwo abari mu ntwaro bikika mu kiza bakidugiriza ibiciro uko bishakiye umufasoni jeanne gacoreke ari mu basuma ku munsi ku munsi kugira ngo abesheho umuryango akavuga ko olicom itarira busema yaragize rwose aha karabaye ntumbaze ugiye mu isoko ngo ugiye kurondera isamaki hoho imikeke itandagara uduriruka ibintu byaraduze biraduze birarenga ibivugwa na jeanne gacoreke w'i bujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimwo abo hagati mu gihugu gabriel rufyiri atwara olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo leta niyo ibazwa ibintu byose bibavuze cyangwa ibibigeramo nta wundi muntu n'umwe wabibazwa atari leta muti ni leta leta iragutse hari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hari ubushikiranganji buramutswa eh, i- i- oya abatandukanye erega tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale hari n'amashikiranganji yamiba rimwe canke kabiri mu kwezi abo rero barabivuga bagahita bakabivugana bagafata ingingo mugabo nibyo hari ababibazwa ubwa mbere ubu ni umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo babyicare kuko umuntu yava yicara akava yibagira aka- akagumayo biguma biduga ku munota ku munota ntawe uzi bizogarukira uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi yo irarufise nimba irufise iremera ko ikibazo kihari hari ico bababwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye nivyo turababura- tugira tubanze tujemwo kuko bera muravye mwo rwandiko turavugamo inama nshingamateka n'izindi nzego nyinshi leta iravyemera ko ari ikibazo hari ibyo bemera n'ibyo batemera mugabo twe none hari umuntu yohakana ko igitoro kitahari iki- ki- ki- ki- kita- kitariho kweri hari umuntu yohava ahakana yuko ata bintu bya transport bihari aha hahora isoko nkuriya bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baja ku kazi ruguru isigaye y'ibihumbi ijana na gatatu na kane na gatanu ni ni ukuvuga n'ibintu insiportable ishirahamwe olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi ku munsi olicom iti amabi ntasiga ayandi ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho igisata ca mituwel gishigikira abakozi mu vy'ubuvuzi ntikigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganji bwinshi buyiheraniye amafaranga y'umurengera imfuvyi nazo nyene ku bwa olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye ijwi rya amerika twarondeye impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo ntitwashoboye kuzironka kuko batitavye amatelefone yacu hakagira ico batangaza tuzobibabwira
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi ry'amerika dukomereze amakuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo by'umwihariko mu nkambi y'impunzi ya murongwe ni mu ntara ya kivu y'epfo abarundi bayibamo bugarijwe n'icyorezo cya kolera mu gihe cy'ukwezi kumwe abarenga mirongo cyenda baranduye umunyamakuru vedaste ngabo uri uvira aratubwira uko byifashe iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo iziheruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za kavimvira na sange zikazanwa mu nkambi ya mulongwe izi mpunzi zirenga ibihumbi bitatu zivuga ko ubukene bw'amazi imisarani n'isuku nke bigaragara aho batujwe aribyo ntandaro y'iki cyorezo nta kiruta imana deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya mulongwe asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga mirongo ugwenda aribo bamaze kwandura icyo cyorezo cya korera hamaze kubonekeza abantu benshi barwaye korera ngaha muri muri site yacu ya murongo bivanye n'ingene bariko barazana abarifije benshi abarifije bariko barazana bashikana amahangare kandi batafise amawese iciteyeko abarifije bariko barazana ugasanga barabazanye ntibabahindya baje ari bashasha batora nk'ahantu baza guca n'ingero na bugingo akavura kari kamaze nk'agatara gatoyi ugasanga abarifije barimwo baraha ivyatsi bigatuma ivyo vyatsi bariko baraha hari ivya- hari ubukoko bwagiye mu nyakubu ivyatsi ugasanga umuntu agiyemwo acibwamwo turamaze kugira abantu mirongo icenda bamaze gukora i- ico kiza ca korera na cane cane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashasha impunzi zanduye iyo ndwara ya korera amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya baraka ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abarwayi b'iyo ndwara kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya baraka hari ibirometero cumi na bitanu bapfa kurera amacozi yari amaze ibyumweru bibiri agwaje korera mu bitaro bikuru bya baraka nta sabuni bampaye nta fungurwa abana mperuka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara ya korera abana babiri barafatwa n'indwara ya korera babatwara kwa muganga ahantu bita ibaraka ku bwa odileye ntihaniraho umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ibiri n'icyenda umaze ibyumweru bibiri avuye mu nkambi y'agateganyo ya sangi avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura korera nta madushe dufise nta wese dufise dufise itwareti zaramaze kuzura cyane aho abana bacu bidakunda ko twakwirirwa tuko turabacunga kuri iyo twareti imwe tuyikoraniramo turi amasaha atanu n'abo mu mihana bose bafise ibyo bibazo hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nta tara rihari turamerewe nabi cyane turonka amazi duhangayitse ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka fizi kuri iki kibazo ntibyadukundira gusa didier numbi wa numbi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya mulongwe avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga mirongo urwenda aribo banduye korera muri iyi nkambi inakuwa karibu mwezi mzima tumepata shida ya kolera humo mkambi e, kuma- hashize ukwezi dufite korera mu nkambi ku ikubitiro yafashe abantu babiri irakomeza iriyongera none igeze ku bantu barenga mirongo urwenda muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo kwahuje haseri karitasi unicef cnr ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi ku wa gatanu nta muntu wanduye ku wa gatandatu habonetse umuntu umwe mu rwego rwo kurwanya korera uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani usibye iki kibazo cya korera izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza twebwe badukuye mu isange batuzana mu nkambi y'umurongwe ibibazo dufise ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro kurarana n'abagore n'abana mu isare bagire inguvu baduhe amaparasera dutume dushingamo n'ingando ariko kurarana n'abana ntibibemo ikibazo kigira kabiri batuzanye tuzi yuko baje kudukiza ariko twabonye inzara inzara kabisa igomba itwice bahise baduta nka- nk'uko umenga ntibatuzi muri iyi nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi cumi na bitanu muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya korera muri repubulika ya demokarasi ya kongo placide welo mu kwezi gushize yatangaje ko abantu ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu aribo banduye korera mu gihugu cyose vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tuze muri leta zunze ubumwe za amerika murabizi iri mu rugendo rwo gutegura ihererekanyabutegetsi hagati ya perezida w'icyuyigihe joe biden na perezida watowe donald trump umuhango uzaba ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha ni ibihe by'ingenzi muri demokarasi ya amerika nk'uko inzobere zibisobanura inkuru ya salem solomon w'ijwi ry'amerika murayumva mu ijwi rya temistokle mutijima And I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and uh, I very much appreciate that, Jim.
ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umuco urambye isezerano ry'igihango bikaba n'igice cy'ingenzi muri demokarasi ya amerika nyuma y'uko perezida wa amerika atowe haba ibikorwa byinshi mbere y'uko arahira iminsi mirongo irindwi n'itandatu yo kuva ku gutorwa kugera ku irahira ishobora kumvikana nk'igihe kirekire nyamara urugendo rwo kuva ku butegetsi bumwe ujya ku bukurikiraho si ikintu cyoroshye nk'uko michael shakin wakoze mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ubu akaba ari umuyobozi wa gahunda zo ku rwego rw'isi mu kigo 14 north strategies cy'ubujyanama mu by'ubushabitsi abivuga
twifuza gukora ibishoboka byose ngo perezida agere ku ntego ze rero niba hari politiki ashaka kuvugurura tubimufashamo tumubwira icyo tuzi tukanamusobanurira ibirimo kuba perezida watowe ntatangira imirimo mbere y'itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere icyakora imyiteguro iba igomba gutangira mbere cyane y'iyi tariki nk'uko valeri smith boyd wo mu muryango center for presidential transition uharanira ihererekanya mu mahoro ry'ubutegetsi abivuga So it is a um, tremendously large task, and the first thing that our organization ni umurimo ukomeye cyane kandi ikintu cya mbere umuryango wacu wakoze ni ugushishikariza abakandida perezida gutangira gutegura urwo rugendo mu muhindo w'umwaka amatora azabamo birumvikana ko intego nyamukuru baba bafite ari ugutsinda amatora ariko bakwiye no gushyiraho urwego rwihariye rusuzuma dosiye ibihumbi amagana rugahitamo abantu baboneye bazabasha gushyira mu ngiro ibyo basezeranyije abaturage the right people to convert their policy promises into action.
gushyiraho abagize guverinoma si umurimo woroshye boyidi avuga ko myinshi mu myanya bisaba ko abayishyizwemo bemezwa na sena mu gihe inda abayijyamo bagomba kubanza kwigwaho ku mpamvu z'umutekano ibisaba igihe gihagije We do see times of transition.
tubona ibihe by'ihererekanya ry'ubutegetsi nk'igihe cy'intege nke ku gihugu bitewe n'uko abategetsi bashyirwa mu myanya abayobozi bakuru baba barimo kuvaho mu buyobozi bumwe hashobora kubaho ubukererwe mu kuza mu myanya kw'abategetsi bashya kandi birumvikana ibyo ko bishobora gutera zimwe mu mbogamizi mu bijyanye n'itumanaho cyangwa kumva amabwiriza n'inshingano leta zunze ubumwe za amerika ifite umugenzo w'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umaze igihe kirekire kuva wabaho bwa mbere mu w'igihumbi magana arindwi mirongo cyenda na karindwi icyo gihe george washington yahererekanyaga ubuperezida na john adams wari umusimbuye boyd avuga ko umuziremezo w'ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe neza ari itumanaho n'ubwumvane bisobanutse kandi bikozwe neza So a peaceful transfer of power at its best.
ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ryakozwe neza ni aho ikipe icyuye igihe nifashe inshingano bahanahana amakuru ndetse bagakorana bya hafi mu kurinda igihugu n'isi yose ibyago bikomeye Serious risks.
shakini we ashimangira ko amaherezo demokarasi ikora neza ariyo y'ingenzi kuruta kureba ngo ninde utsinze amatora
kugira ngo demokarasi ikore buri wese agomba ku rwego runaka kumva ko igihe cyose sisitemu ikora sisitemu ariyo y'ingenzi gusumba we ubuzima bwa sisitemu nibwo bw'ingenzi kurusha kuba uwo ushyigikiye yatsinda cyangwa yatsindwa amatora kandi nibwira ko iyo ari yo mpamvu y'ingenzi mu mateka demokarasi ya amerika yakomeje kuganza kandi igatanga umusaruro mu gihe igihugu cyitegura irahira rya perezida utaha urugendo rwo guhererekanya ubutegetsi rwibutsa abantu batagaragara bakora iyo bwabaga baharanira ko demokarasi ikora neza tusikilize sauti ya amerika ielewe ielewe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda intambara muri ukraine yujuje iminsi igihumbi perezida vladimir putin w'uburusiya yasinye amategeko mashya ya gisirikare agenga imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi diane ninahazwe iyi nkuru wayikurikiye wiriwe ariko
wiriwe thomas nuko bimeze biteze nuko toma nu- izo ngingo zitandukanye ziri mu mategeko mashasha y'uburusiya zivuga ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire igihe cose bwivuna ibitero vy'ibibombe bikomeye vya missile ballistique zaba izo mu kirere iz'indege z'intambara izitagira abadereva zitwa drone n'iziraswa n'imodoka z'ingwana ayo mategeko rero aratomora thomas ko igihugu kidafise ibigwanisho vya nucleaire cihenze kigatera uburusiya gishigikiwe n'igihugu igihugu gifise ivyo bigwanisho canke cahawe ivyo bigwanisho uburusiya buzofata ko bwatewe n'ivyo bihugu bibiri uburusiya buvuga kandi ko bufise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda igihe cose hogira igihugu na kimwe gitera umubanyi waco belarusiya perezida w'uburusiya ahinduye amategeko y'igihe igihugu ciwe cemerewe gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire umunsi umwe gusa nyuma y'aho perezida joe biden asigaje iminsi mike ku butegetsi bwa amerika ahe ukraine uburenganzira bwo gukoresha misile za amerika zirasa kure ku butaka bw'uburusiya amerika muribuka ko yari yaranse ko misile yahaye ukraine zikoreshwa mu bitero ico gihugu gikora mu burusiya kubera ko amerika yavuga ko yanka ko intambara iri hagati ya ukraine n'uburusiya itandukira ahandi itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ryabajije dimitri peskov avugira leta y'uburusiya nimba perezida putin yasubiyemo amategeko agena ryari uburusiya bwivuna bukoresheje ubumara ruhonyanganda bwa nucleya kubera uruhusha amerika iheruka guha ukraine rwo gukoresha misile zayo mu burusiya yishuye mu mvugo ipfobetse avuga ko isubirwamo ry'ayo mategeko rije hageze kandi perezida putin yari yaripfuje kuyahindura kugira ngo ajane n'ibihe igihugu ciwe kirimwo dimitri yavuze kandi ko uburusiya bwahinduye amategeko agena igihe co gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda birimwo ubumara bwa nucleaire kugira ngo bwumvishe abo bwise abansi babwo ko bwiteguriye kwihora igihe cyose butewe canke inshuti yabwo itewe mu gihe intambara y'uburusiya na ukraine yakwije iminsi igihumbi thomas nk'uko wabivuze kuva itanguye uno munsi kwa kabiri ivyo bihugu uko ari bibiri vyasohoye amatangazo yemeza ko bibwirizwa kubandanya intambara uburusiya bwavuze ko imfashanyo ibihugu vyo mu burengerazuba biha ukraine ataco ibubwira bwagize buti izo mfashanyo ntaco zica ku bikorwa vyacu vya gisirikare bizobandanya kugera dushitse kuco twipfuza ku ruhande rwa ukraine nayo yaciye yandika itangazo rigira riti tuzobandanya kwivuna agasomborotso k'uburusiya ntituzoyihebera igisirikare c'uburusiya kibwirizwa guhanirwa amategeko mpuzamakungu kiriko kirahonyanga thomas kamirindi nuko vyifashe mu y'uburusiya na ukraine ye mbwira abatwumva ko iyi misile balisitike wavuze mu nkuru yawe ni misile zirasa kure cyane hanyuma nyine nanone ubu- ukraine nayo wabivuze ko perezida biden yemeye noneho ko ishobora gukoresha intwaro za amerika intwaro amerika iha ukraine ukraine ishobora kuzikoresha kurasa mu burusiya yatangiye uyu munsi koko yarashe bwa mbere si byose ego thomas yarashe ubwa mbere turaza kubigaruka ko no mu makuru yacu ari imbere tuza gucisha ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye urakoze cyane urakoze cyane diane kandi umunsi mwiza twese mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ahangaha rero niho iyi nkuru niyo dushorejeho amakuru yacu mu kanya ndababwira ingingo z'ingenzi zari ziyagize mu burundi orucom ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryemeza ko ibiciro bihanitse cyane bikabije ivuga ko mu bibitera harimo ubukene bw'amadovize ni ukuvuga amafaranga y'agaciro mvamahanga ifaranga ry'uburundi naryo rigenda rikomeza guta agaciro kurushaho umuryango w'ubumwe bw'uburayi ugiye guha ingabo z'u rwanda ziri muri mozambique andi mayero miliyoni makumyabiri ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni makumyabiri n'imwe muri somaliland umuyobozi w'ishyaka wa dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi abdirahman abdulahi yatsinze perezida ucyuye igihe muse abdi mu matora yabaye ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi somaliland ishaka ko amahanga yemera ko ari igihugu cyigenga yitandukanije kuri somaliya mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe naho abarundi barenga ibihumbi bitatu bari mu nkambi y'impunzi ya murongwe mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bafite ikibazo cya kolera mu gihe cy'ukwezi gushize abarenga mirongo cyenda baranduye nk'uko nanone mu kanya twabibabwiraga na diane ninazwe intambara yo muri ukraine yujuje iminsi igihumbi perezida vladimir putin w'uburusiya akaba yahinduye amategeko ma- agenga igisirikare kirwanisha intwaro za kirimbuzi ni ukuvuga ibyo bita bomba atomike mu zindi ndimi yashyizeho rero amategeko mashya avuga yuko ashobora kuzikoresha biramutse bibaye ngombwa urebye ni nk'igisubizo cy'icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika cyo kwemerera ukraine kurasa mu burusiya n'intwaro amerika iha ukraine kandi nazo zirimo izirasa kure cyane maze rero banywanyi b'ijwi rya amerika mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha radiyo yanyu ijwi rya amerika nk'uko mubizi ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube fesibuke voa radiyo yacu umugoroba mwiza murakarama